Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Makankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu radiyo mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM ijana kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice icyenda no kuri FM 95 n'ibice bibiri abarundi n'abanyarwanda n'ubundi turacyari abavandimwe ari nayo mpamvu tuvuga tuti he kugira abaza gukinira ibintu by'amapolitike hejuru y'ubwo buvandimwe hejuru y'impunzi kuko uko byagenda kose ntabwo ubwo buvandimwe tuzigera tubwiyambura uwo ni minisitiri serafine mukantabana ushinzwe impunzi n'ibiza mu rwanda avuga ku kibazo cy'impunzi z'abarundi ziri mu rwanda turaza kubigarukaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'izindi nkuru twabateguriye zirimo ireba umutekano mu burundi ni mu kanya gato reka tugiye mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi muri mutakura mu murwa mukuru wa bujumbura polisi yaraye ibonye ikinogo cyahambwemo abantu bishwe turi kumwe n'umunyamakuru wacu eroge wirikaneza mu kanya waganiriye na mugenzi wacu thomas kamirindi kuri iki kibazo
eroge polisi yamenye gute ko icyo kinogo kirimo imirambo y'abantu Ego kamirindi ico kinogo igipolisi ico kimwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredin Bonimpa batumereje yuko kugira ngo bamenye ko hahambwa abantu babimenye biciye ku bantu baherutse kwishikana ku nzego z'umutekano bari mu bahora bica abantu hanyuma hafashwe abantu babiri ku mvo z'amatohoza bo bahakanye baravuga yuko ibyo bintu batabizi umwe muri bo yavuze ko abadandaza amakaramu ku mutakura akaba ku rya kane ubu akaba yari yimukiye kudandariza mu kinama ariko hari umwe muri abo bantu bishikanye yaje aravuga ati n'aho avuga ko atabyazi arabizi ati yari mu bantu babikora umukuru w'igisagara cya bujumbura fredimbo nimpa yavuze ko aba bantu ku makuru bafise bashobora kubahambwa abantu ngo bagera ku mirongo itatu gushika ubu ariko hamaze kuboneka ubuhanga bw'abantu batatu urabona ko ari ubuhanga bumaze igihe kandi abo bantu nk'uko twabyiboneye ibisigaye bimwe byabo byari mu mifuko urupangu bahambwemo rukaba ari urupangu ruboneka ko ati abantu baba bakihaba mugabo hariho imatera imwe n'ibikombe by'amazi n'akabido karimo amazi biboneka kumbure yuko hari umuryango umwe uba wabamo abantu bakeya muga nta bantu bari bahari none se abo bantu bishwe bo kubera ko hari uwishikanye nyine abimenyesha polisi ko harimo imirambo y'abantu abantu bishwe bo yavuze abo ari bo abantu bishwe ntiyabuze abari bo umugabo mukuru w'igisagara cya bujumbura yavuze ko abantu bishwe muri iki gihe yise icy'imigumuko ni ukuvuga ko yavuze ko abishwe ari abantu bashyigikiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ngo bishwe n'abadashyigikiye ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza bari muco yise imigumuko Fredin Bonimpa akaba yabishimangiye aravuga yuko muri iki gihe ngo naho abantu bavuga ko abariko barafatwa ari abantu bagiye mu myiyerekano leta y'isi imigumuko ngo kubu batihenda iyo bagiye gufata abantu baberekwa n'abo baba barishikanye ngo bafata abantu gusa bagiye mu bugizi bwa nabi bwo kwicana ngo nta muntu ashobora kuzira imyiyerekano ariko se akabazo ka nyuma nk'abo bantu ninde wabigishije kwica ninde wabohereje kwica uko babivuga icyo kiragoye ariko bagize iminsi babyemerera kumbonesha kure na radiyo y'igihugu y'uko ari bamwe mu banyepolitike bahunze igihugu uwasubiwemo cyane yagiye aravugwa n'abagiye n'abishikanye ni alexis nduhije atwara umugambwe msd ubu yahunze igihugu mbere ari mu bagirizwa na leta yuko atari umutekano muke mbere no mu karere leta ikaba yasohoye n'umutahe mpuzamakungu uko umufatisha barakoze bagenzi bacu thomas kamirindi na eroge wirika neza noneho tujye muri komine ya muyinga turi kumwe n'umunyamakuru jean bosco ndarurinze jean bosco haho i muyinga hari umupolisi waraye yishwe watubwira uburyo yishwe
ego ejo ni umupolisi yishwe arashwe n'abantu bari baje kwiba ku rugo rw'umudandaza wo ku mutumba wa murama muri komine muyinga ni hafi y'urubibe rw'uburundi n'igihugu ruhana n'igihugu cya tanzania uwo mupolisi rero akaba yatabajwe n'abajyango b'uwo yaragi b'uwo baho bari ko bariba agiye gutabara araheza yakigura n'amasasu uko twabimenyeshejwe rero n'ababa muri urwo rugo batubwira ko hari abantu bagiye bafite inkoho mu guha abantu bagiye bitwaje inkoho zigera kuri zibiri n'igerenade ibyo bashoboye kubona kubera bwari bwije bambaye n'impuzu za gipolisi baraheza rero babategera kuryama hasi babasaba n'imfunguruzo z'ububati butandukanye n'ibyumba hamwe n'ibitanda baryamako baraheza baracukura mbese bari batwaye n'amafaranga atari make nk'uko umukenyezi yari akiri imuhira yabitubwiye rero bamaze gutabaza igipolisi kubera ko hari umwe yababonye hakiri kare arashobora kurenga umuryango araca gutabaza hakiri kare umupolisi amaze gushika yaciye araswa n'ubundi buramatari w'intara muyinga atubwiye ko uwamurashe ashobora kuba ubundi yari yasigaye inyuma mu gihe abo bandi bari ko bariba aho rero twaganiriye namwe mu banyagihugu batubwiye ko bafite amakenga kuko inkoho uwo mupolisi yari agiye yitwaje bagiye bayitwaye ni ukuvuga baca bagira inkoho zitatu izo nkoho zitatu ntawuzi aho ziri ntibyafashwe bakaba bafite amakenga y'uko bashobora kugaruka umwanya uwo ari wo wose buramatari akaba asaba yuko bugira abanyagihugu bubandanya bakomeza umutekano
ihangane gato ndumva ugize ikibazo cy'ijwi ariko uko byagenze rero ubwo abo bantu baracyarimo gushakishwa ntawe uramenya iyo bazimiriye baba bambutse muri tanzania reka ubwo tube reka tube tukuretse noneho ubanze ugarure ijwi hanyuma ubwo reka tube dukomeza tuvuga no ku yandi makuru avugwa ku burundi ndagushimiye cyane rero jean bosco uze kuduha iyo nkuru irambuye reka noneho turebe n'amakuru yerekeye urubyiruko rw'abarundi bahungiye mu bindi bihugu biturutse ku mutekano muke urangwa mu burundi ruvuga ko rwatangiye gutaha icyizere cy'ibihe biri imbere mu gihe ibiganiro hagati y'abanyapolitiki bitakomeza ngo bibonere umuti ibibazo byugarije igihugu ibyo rero babivuze bavuga ko ibyo biganiro biramutse bitabonye igisubizo kirambye ibibazo byose byakomeza kuvuka ariko igisubizo kirambye kibonetse rwasubira ku ivuko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel dantuwane yanyarukiye ikibondo ni mu gihugu cya tanzania ahari inkambi y'impunzi ya nduta yakira abarundi bahunga adutegurira iyi nkuru
imbere yo guhunga igihugu camwibarutse Joseph Nduwayo yahora ari umushoferi atwara imiduga minini minini pakira ibidandazwa ariko kubera ibihe vya politike biri mu Burundi vyatumye haba ihungabanywa ry'umutekano yahisemo guhunga igihugu aja gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Tanzania ubu akaba mu nkambi y'impunzi y'induta ni muri distrikti ya Kibondo intara ya Kigoma uwo musore w'imyaka mirongo ibiri n'itanu twahuriye ku ivuriro ry'ikibondo aho yari yaje kwivuza atangura atubwira igituma yahunze je ku izina nitwa ndowaye joseph ubu ufite imyaka mirongo ibiri n'itanu mbukira komine gisuru agatumba kigamba agatsimbiri n'ikididibizi zone nyabitare jehe kenshi nagirizwa ngo ntwara abagwanyi kuko nari umuntu wari menyereye kuza ndatembera ntembera ibihugu ibihugu bitari bike rero harageze igihe ntembera ndagaruka barafata ngo mabanga ndumugwanyi rero nico niyo mvu yo kuca nasubirayo niko kubona usanze ngaha mu nkambi aravye ubuzima bwo mu buhungiro Joseph Nduwa yavuga ko atakazoza ariko arabona imbere yiwe ubuhungiro n'ubuhungiro je simbona icyo ngiye icyo ngiye kuba muri kazoza kandi simbona ngere ngiye kuzobaho kuko akazi narifise narakirukanywe ko ubu nkaba ndi ngaha mu nkambi simbona icyo nzokora jewe kuko sinibuvuga ngo nzoronka ingonga kandi kazi k'ubushoferi kuko niwo mwuga wanje nta yindi myuga afise ahangaha twabayeho bwa mbere twabayeho nabi sinokubwira ngo nzokora ngo iki kuko nk'ubu turicaye turi nk'abafungwa ubuzima bwiwe abona ko bwatosekaye kubera umutekano muke kandi yari afite imigambi y'akazoza myinshi nko kubaka inzu kugura akaduga yigabira harimo no gushinga umuryango icya mbere cyose cy'umuntu iyo asanzwe afise akazi mu burundi muri make umuntu aba abayeho njye natwara imodoka yitwa fuso kenshi nakorera igitega za nkamanuka za kumoso muri kazoza kanje nabona ko kazoba keza kandi kandi narategura na kazoza k'umuryango wacu harimo bene wacu na papa na mama amahoro y'abandanya imigambi yo nari ndayifise itari mike kuko narahemba ukwezi muri kazoza azongerera akamaro imigambi yo nari ndayifise yo kubakiya nk'inzu ni nk'uko nyene mu mi- mu ndoto z'iwanje navuga ati nkorera abandi ariko nanjye nzogura nk'imodoka y'iwanje nkaba ariyo nzonyona jewe napanga si- ndi mu gihugu cyacu cy'amavukiro ko ibintu byogenze neza akagira nanjye nkaba akazi akabanda yama nkankuba kubw'iwanje nanjye uwo musore iyo yibutse bagenzi be bahora bakorana umwuga w'ubushoferi canke bize hamwe uwo mwuga agira agahinda kenshi ariko akabura uko abigira ko atari buze kubaramutsa na bagenzi benshi ufise uretse ko gusa bivanye no- n'ibyo by'akajagari nyine kadutse bamwe twatandukanye ariko abandi baracari mu burundi gusa ndabakumbuye cyane kandi nazi nabo barankumbura uko ngira gusa ndababara cyane rwose mbuye ndifuza ngene noza kubaraba rege inkumbu ziriho mugomwe mwe gusubirayo si- sinogeza sinoshobora kugira asubire kubona ivyizigiro vya kazoza kiwe asaba abo yita batama baganire bahuza maze abahunze baheze bitahire mu gihugu cabibarutse basubire kurondera kazoza icyo mbona bokora ni uko nyine nk'abategetsi bacu b'u Burundi bagira icyo bakoze hano ah, tukisubirira mu gihugu cy'iwacu tukagira icyo twimariye natwe mbe kugira musubire wanyu ubona hakenewe
gusubira iwacu nibo ni bajya batama bacu nyine bagira icyo bagize bakajyamo bakumvikana hama amahoro akagaruka ibintu byo kwirukana ko ngo bigahera kuko je niko ndaraba umuntu umenga tupfa ubusa muri make urwo rwaruka rwahunze ruriko rusaba ibiganiro vyoshika ku mahoro arama mu gihe umukuru w'igihugu petero nkuru nziza mu ijambo yashikirije abarundi abifuriza umwaka mwiza yasavye abarundi bahunze gutaha kugira ngo bubakire hamwe igihugu cabibarutse abakiri mu buhungiro baba abakera canke abavuba tubasabye ngo batahe mu gihugu c'amavukiro bacubake bongere baterere mu biganiro vy'abarundi bose biriko biraba maze tuganire ata n'umwe avuyemwo dushire imbere ineza y'igihugu cacu urwaruka rwahunze rusaba ibiganiro bishika mu gihe ingendo zitandukanye z'abaserukira inzego zikomeye zo ku isi ziguma zinyuragirana mu gihugu c'u Burundi ariko ingingo zifatwa zikaba zidahumuriza impande zose z'abanyepolitiki ikibondo mu gihugu ca Tanzania Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri nagiye nsoma ibitabo by'amateka amateka niyo yanyeretse yuko ubugizi bwa nabi abantu babwiga nyuma yo kubona ko babwiga rero mbona ko no kubigisha amahoro noneho byashoboka
mu buzima busanzwe mbana n'abantu bose amahoro ntagendeye ku moko ntagendeye ku byabaye icyo duharanira ni ugutera imbere kubana neza muri sosiyete ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
inshuti z'ijwi ry'amerika icyo kiganiro ejo mu mashuri muzagikurikire rero ku wa kane no ku wa gatandatu amasaha mwayumvise ni saa kumi n'ebyiri muzongera ariko mucyumve ni saa moya za mu gitondo turabararitse ni radiyo rero yanyu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze ibiganiro byacu tunyarukira noneho muri tanzania harusha muri tanzania aho amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki mu burundi nayo mu karere ka afurika y'uburasirazuba ah, cumi n'arindwi kuri uyu wa mbere yateranye agakora inama asha- imbere y'inama y'abakuru b'ibihugu ya- ah, bo mu karere ka afurika y'uburasirazuba izaba ku wa gatatu mu byo rero basabaga barasaba ko ikibazo cy'u Burundi gishyirwa muri gahunda y- y'ibiganiro mu- iyi gahunda y'ibiganiro by'abo bakuru b'ibihugu uwo munyamakuru wacu desire hatungimana yanyarukiyeyo hakurikirana imirimo y'iyo nama aradutegurira iyi nkuru
ku munsi wa gatatu haratekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko mu gisagara ca Arusha mu gihugu ca Tanzania muri iyo nama ikibazo c'u Burundi kiraje ishinga makungu amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike yatangajwe yongera arababazwa cyane no kubona ikibazo gihagaritse umutima makungu atagaciro gihabwa muri kano karere Christophe Sebudandi umwe mu bagize ayo mashirahamwe akaba amenyesha ko iyo ngendo iteye isoni ariko ngo abo bakuru b'ibihugu bari bakwiye kumenya ko ureka kuzimya inzu y'umubanyi gwa wigashikirwa twaje ngaha twebwe arusha kugira ngo twibutse abakuru b'ibihugu byo muri aka karere ko bategerezwa gutora inyishu y'uburundi ko batayitoye ntibiguma mu burundi gusa nk'uko bimaze kuboneka turetse impunzi zimaze kuza muri ibi bihugu byose hariho n'ibindi bishobora gutuma umutekano ubutunzi bwo muri aka karere bimera nabi nicyo gituma rero twagomba kubasaba kubibutsa yuko bakurikirana ingingo bari bafashe mu nama zitatu bagize kuko cyane cyane nk'uko tubibona aho kugira amahoro agaruke mu burundi tubona ahubwo ibintu biri ko biriwunyuka umwe mu bashakashatsi ba amnesty international yari mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa cumi na kabiri igihe amakambi ategwa hagakurikira ubwicanyi bukomeye mu makaritiye amenyesha ko bitangaje cyane kubona abakuru b'ibihugu badaha agaciro ibiri kubera mu Burundi ngo babitorere umuti Vu la situation qui a détérioré pendant les 10 mois derniers au Burundi et la Turavye ingene ibintu vyagiye birayangara mu mezi 10 heze n'ingene agateka kazi na muntu kagiye karahungabana mu Burundi uko bukeye uko bwije ngo biratangaje cyane ukuntu ikibazo cy'u Burundi kitashizwe ku mugaragaro mu byo abakuru b'ibihugu bagiye kuzokwihweza turacarindiriye ko abakuru b'ibihugu bicarira ico kibazo turavye ingene ibintu biba mu Burundi biteye ubwoba la sévérité de la situation.
Ayo mashirahamwe mu vyo yasavye abo bakuru b'ibihugu hakaba harimwo nuko Uburundi bwofatirwa ibihano muri iryo shirahamwe kuko bwaciye kubiri n'amasezerano arigenga nko kutubahiriza umutekano w'abanyagihugu no guhohotera agateka kazina muntu Lambert Nigarura yanonosoye ibijanye n'amategeko amenyesha ko mu gihe Uburundi bwofatirwa ibihano bwahahombera vyinshi kuko gutakaza ijambo muri iryo shirahamwe hamwe rero ibyo ayo mashyirahamwe yasabye byoja mu ngiro nko mu gihe uburundi buba busanzwe bwashinzwe kurongora ubunyamabanga ngengabikorwa bw'uwo muryango canke kurongora mu muryango bagaheza ntiburonke ubwo burenganzira murumva yuko Burundi buba butaye ikintu gikomeye kuko ntibuba buri mu nzego zifata ingingo no kuvuga yuko imigambi ikorerwa muri iryo shirahamwe Burundi ntibuba bufise ijambo e, mu kumva yuko buba butakaje ikintu kitari gito ko iyo uri mu muryango utafata ijambo kutagira icyo uvuga mu nama ifata ingingo murumva yuko ari ibintu bikomeye ayo mashyirahamwe amenyesha ko naho atokumvigwa muri iyo nama atocika inkokora azobandanya arondera abandi boyafasha gushika ikibazo cy'u Burundi gitorewe inyishu ubwicanyi bugahagarara abarundi bataye izabo bagatahuka Desire Hatungimana Arusha ijwi rya Amerika urakoze desire kuri inkuru mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri u rwanda rwatangaje ko impunzi z'abarundi zicumbikiwe mu rwanda zikwiye gushakirwa ahandi zimurirwa ibi u rwanda rwabitangaje nyuma y'uko itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye zisohoreye raporo ishinja u rwanda gutoza impunzi z'abarundi zikuwe mu nkambi ya mahama hagamijwe gukuraho ubutegetsi mu burundi ikibazo cy'impunzi mu rwanda nicyo ikiganiro muri isanga cya none cyagarutseho mugenzi wacu edi rwema yatumiye minisitiri ushinzwe impunzi n'ibiza mu rwanda madame serafine mukantabana aratangira ahakana ikibazo cy'uko impunzi zihabwa imyitozo nta kintu kigaragara bashingiraho uretse amagambo gusa hanyuma kandi ukabona ko nyuma y'ibyo bavuga bisa naho harimo ubushake bwa leta y'uburundi bwo kugira ngo basa n'abarasaza abantu basa n'aberekana yuko uburundi nta kibazo gihari ko ikibazo kiba gisanzwe n'uburundi ni uburyo rero bwo kurangaza abantu kugira ngo batamenya ibiri kubera imbere mu burundi no kugira ngo inshingano zabo zo kurangiza ibibazo by'umutekano muke uri mu gihugu cyacu ariko nyakubahwa minisitiri hari bamwe mu bantu biyemerera ko batojwe bagakurwa mu nkambi ndetse bakoherezwa mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngo bajye kwitegura kugaba ibitero mu gihugu cy'u burundi abo bantu mwebwe nimubemera ko ari impunzi ntabwo tubonera nk'impunzi kuko impunzi twakiriye z'abarundi turacyazifite abatashye kuko harimo abagiye bagenda bagiye ku mugaragaro basubiye iwabo bagiye mu gisirikare ntabwo nta myitozo bari babonye ubwo rero abo ngabo biyemerera ngo bavuye amahama baza bagiye mu gisirikare mwazabegera mwebwe ubwanyu bakabaha ibimenyetso bifatika kuko twebwe ntabwo tubona n'abo bantu ntabo dufite bavuye muri database z'impunzi zacu nyakubahwa minisitiri mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri u rwanda rwatangaje ko impunzi z'abarundi zicumbikiwe mu rwanda zigiye gushakirwa ahandi zakwimurirwa icyo cyemezo kigasa nk'aho kitashimishije imwe mu miryango mpuzamahanga irimo nka hasheri mufata icyo cyemezo ni iki mwifuza kugeraho urumva yuko wowe waba gutanga baravuga ngo hari abari guhabwa imyitozo bagasa n'aho izi mpunzi ziza gushinyagurirwa bazihindura nk'aho ziri mu nkambi ya gisirikare cyangwa se zahindutse abasirikare twebwe rero turasanga ababikora mu by'ukuri basa n'abashaka gukururira amakuba ziriya mpunzi ndetse n'igihugu kibacumbikiye bityo rero mu rwego rwo kuzirengera no mu rwego rwo kurinda abaturage bacu b'u rwanda nabo bafite umutekano ni ngombwa yuko tutakurirwa turirwa turwanya politiki ari gukorerwa hejuru ya ziriya mpunzi tubona yuko aho aganisha atari hejuru kuba rero twarasabye yuko zakwimurwa zikajyanwa mu bindi bihugu kure y'imipaka kure y'u rwanda ndumva ari uburenganzira bw'igihugu nk'u rwanda ngo dusabe ko amahanga nayo yafata inshingano zayo zo kurengera abantu bari mu kaga hari abavuga ngo icyo cyemezo mwagifashe mu rwego rwo kwihimura ku mahanga nyuma y'amaraporo yagiye avuga ko hari impunzi z'abarundi zishobora kuba zitorezwa mu nkambi zo mu rwanda ntabwo u rwanda rukaba gufata icyemezo cyo kugira ngo abantu mu rwego rwo kuvura ni icyemezo cyafashwe kugira ngo ayo mahanga ashobora kuba wenda yumva ko ababari impunzi kurusha uko tuba tuzibabareye kandi turi abavandimwe nayo adufashe kandi azifashe kugira ngo ubize na minisiteri yacu ishinzwe n'imicungire y'ibiza ubundi iyo ubona ikintu kibi gishobora kuza uragikumira nyakubahwa minisitiri hari undi mukunzi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook witwa nkusi norbert wagize ati impunzi zishobora kubyanga bitewe n'aho bazazohereza bikagora leta y'u rwanda kuzimura ku ngufu ese impunzi zifite uburenganzira bwo kwanga kwimurirwa aho zidashaka ngira ngo mu gihe cyose hari igikorwa gikozwe ku nyungu zabo numva batabyanga kandi natwe ntabwo tuzabajyana aho biba ngombwa kubivumbura kuri telefoni kandi turi kumwe na ejene ejene uranyuva ndabumva cyane ikibazo cyawe yewe nanjye nagomba nje mbatse nyakubahwa uwo minisitiri mwatumiye ko abandanya kuvuga yuko atabarundi bene wacu bari ko baratwarwa mu gisirikare kiza gutera uburundi tukaba tuzi ko hari bene wacu biri batubwira ati bariyo nyine batubwira ati twebwe turifuza gutaha mu burundi bwacu ariko baratubuza gutaha none kuba babuza gutaha biba biva kuki turi kumwe kandi kuri telefoni na ringanire ringanire uranyuva mu magambo makeya ikibazo cyawe rero ndashimira umutumirwa abantu bavuga bahamagara bashaka uko ngo ngo u rwanda ngo rutubaniye nabi apana kujeneraliza kuko twe turi ngaha badufashe neza nk'impunzi kubera ko barazi nk'abanyarwanda bacururizaga i bujumbura bagiye bafungwa bicwa ariko bishwe n'abari bavuye mu nkambi z'impunzi mu rwanda hama bavuga batashe babizi neza ko ngaha mu nkambi y'imahama harimo n'imbonerakure zari zaje ngira ngo na minisitara ashobora kuba abizi bareka ibintu by'iremeranya nk'uko bari kuba bangwa bakikana hiyo bujumbora kandi ari imbonerakure ziri gucikana bisabira minisitiri aho bose bagomba kuba botujyana bibuke ko nta mu rwanda ariho honyine imbonerakure zitaragera ngo zice impunzi aho uganda tanzania kenya amakuru murayafite babica ringanire hari undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika umaze guhamagara mu kanya avuga ngo iyo impunzi zigerageje gushaka gutaha ngo zibangamirwa na leta y'u rwanda wowe nk'impunzi uri aho ngaho imahama ibyo bibazo hari ibyo wari wahura nabyo yewe munyamakuru by'ukuri ahantu ngeze ngaho mu nkambi nayo nasohora gutaha ntawe ari kumbuza gutaha bumvikana hama ikindi abatashe none kumva ngo bageze hajya bakabibabwira baciye hehe kuko nk'ubu honyine arabaja kwisoma mo hanze bakagaruka ngaha mu nkambi uwashatse gutaha none yageze hanze hari uwo mugabo ko nanjye mu rwanda ari amahoro ni kigali ndahagera gihe nkagaruka jena namaze guhunga depuis avril ico gihe nta mpunzi nyinshi zari bwabe mu rwanda uvuga ngo bariko baraziforoma none izo mpunzi bafatiye muri congo niki kimenyesha ko bavugira mu rwanda baja muri congo kuki batatraverishije bambukiye mu kirundo canke mu kayanza bakaja kubafatira muri congo icyo ni remenkanya nyakubahwa minisitiri wumvishije ikibazo cya Eugene avuga ngo hari impunzi ngo ziba zifuza gutaha mukazibangamira ngira ngo nawe ubwo yishubije kuko yavuze ngo batahutse ngo barababwiye none se abo batahutse banyuze hehe twababwiye neza yuko abashaka gutaha banyura ku mupaka bagasigaza ibyangombwa twabahaye bakagenda ni uburenganzira bwabo kuba rero hari abatahuka hakaba n'abandi bavuga ngo bababujije gutaha urumva ko ari cya kinyoma ba cyahawe intebe kugeza gifite ibindi kigamije kuko mu by'ukuri ngira ngo ntawe ubuze umuntu gusubira iwabo bashatse gutaha bagenda kandi nta n'uwigeze ashaka gutaha ngo abure aho anyura E, nyakubahwa minisita turi hafi kugera ku musozo w'iki kiganiro wenda wagira icyo usubiza nanone ku byo ringanire yavuze ngo niba habayeho kubimura muzabajyane mu gihugu gifite umutekano nk'uwo bafite aho bari aho ngaho mu rwanda mbo ngira ngo nicyo ki- kiba kigamijwe kugira ngo bajye ahantu hafite umutekano ariko nk'uko mubizi ntabwo ducunga ibindi bihugu ducunga igihugu cyacu tuzi umutekano dutanga uko uba umeze ubwo rero ntabwo mu by'ukuri nta gipimo cya nyacyo dufite ngo tuvuge ngo umutekano u- uri muri kiriya gihugu umeze nk'uri mu rwanda gusa icyo namwizeza ni uko tutazakora ibinyuranye n'amasezerano mpuzamahanga ni ukuvuga ko tudashobora kuhasubiza i burundi kuko ntabwo byemewe ikindi kandi mu byo namye mvuga ni uko twifuza yuko bajya kure y'igihugu cyabo ikindi nagira ngo mbwire eugene ngira ngo yagombye kwikuramo amateori abona cyangwa ibigambo yumva kuko nk'ibavuze asobanura yavuga ngo abafatwa ngo baba bafite inkoho zo mu rwanda ngo baba bavuye mu rwanda ngira ngo nta na kimwe ashobora kuba yahagararaho nk'umuntu w'umugabo uretse kuba yabisoma ahantu wa wundi ufite umutima mubi yabyanditse cyangwa akaba yabyumvana n'abo ngabo bafite impamvu zihariye za politiki yo kuyobya uburari baba babivuze nawe akagenda asa naho ah, ah, agenda asubiramo ibyo abandi bari kugenda bavuga ariko adashaka kubihagararaho ndagira ngo mubwire ko hagati y'abavandimwe aba- abari abarundi n'abanyarwanda n'ubundi turacyari abavandimwe ari nayo mpamvu tuvuga tuti he kugira abaza gukinira ibintu by'amapolitiki hejuru y'ubwo buvandimwe hejuru y'impunzi kuko uko byagenda kose ntabwo ubwo buvandimwe tuzigera tubwiyambura rero nkaba numva yuko na eugene mu buryo bwo kubungabunga no gusigasira ubuvandimwe bwa- hagati y'abarundi n'abanyarwanda bagombye kwirinda kujya muri iyo ngengabitekerezo ya gatanya igenda ikwirakwizwa na n'ababifitemo inyungu banifuza hari ngira ngo abenshi hari n'abifuzaga yuko hagati y'uburundi n'u rwanda byaba byarakomanyijwe nyakubahwa minisitiri mu masegonda atarenze mirongo itatu ubutumwa ku mpunzi ziri mu rwanda icyo nababwira impunzi ziri mu rwanda icya mbere ni ukuzihumuriza kuzihumuriza kuko mu by'ukuri amapolitiki agenda azikorerwaho mu by'ukuri ashobora kuzihungabanya ariko ntibihangane akababaro bafite turakazi baduhungiyeho batwizeye bizeye umutekano mu rwanda nta na rimwe rero tuzigira tubatenguha ngo tubashyire ahantu uwo umutekano wabo n'ubuzima bwabo byajya mu kaga ikindi nanone icyakora nababwira ni uko ni impunzi iyo umuntu ari impunzi hari ibyo atana ata ukubiri nabyo ubwo rero ni ukuvuga ngo bakurikize amategeko n'amabwiriza bigenga impunzi kuko abo ngabo bakomeza kuza bototera ngo baratozwa ngira ngo ahari bashobora kuba hari abari mu nzira baza kubatoza bityo rero bihagarire aho bamenye ko ari impunzi bamenye ko amategeko mpuzamahanga u rwanda rwasinye n'itegeko ry'u rwanda rigena imicungire y'impunzi ryamagana kandi rirwanya kure kw'impunzi zashorwa mu bikorwa nk'ibyo ngibyo eh, byo guhungabanya umutekano ni madame serafine mukantabana minisitiri ushinzwe impunzi n'ibiza mu rwanda mu kiganiro muri isanga eh, mwagejejweho na mugenzi wacu edi rwema aha kandi akaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma yari bill barber afatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije mwese amahoro mugire ibihe byiza ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje